sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adwiintistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
kabajamtootaaf jaalatamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti naa qaqqabu akkam jirtu sagantaalee sagaleen abdii siniif qabattee dhiyaattu keessaa tokko sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu yommuu ta'u har'as gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'e qabannee kunoo dhiyaannee jirraa gaaffilee keessan kanarra carraa jalqabaa argatte caqasuutti tun hin darbin barsiisaa yohaannisii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti nu hordofaa.
Waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa afura qulqulluu guddaa gaarii goonis galateeffanna gaaffii kana gaaffii karaa dhaggeeffattootaa gaafataman kana yommuu deebisnu afurri kee qulqulluun garaadhaaf sammuu dhaggeeffattootaa hundumaan akka ga'uuf humna afura qulqulluu si gaafanna gaaffii gaafatamuuf deebisuu kan danda'u afura qulqulluu waan ta'eef maqaa gooftaa yesus kiristoosiin afura qulqulluu nuufis ta'e dhaggeeffattootaaf akka laattuuf si gaafanna maqaa isa jaallatamaa gooftaa yesusiin ameen.
galatoomaa barsiisaa gaaffiin har'aa carraa jalqabaa argatte gaaffii barsiisaa darajjee xibabuutii ganjiirraa aanaa ganjiirraatti kan isaan bilbilanii nu gaafatanii barsiisaa darajjeen uumama boqonnaa sadii lakkoofsa 22 kaasee yaada jiru irrattidha gaaffii kan isaan qabanii innis kan akkas jedhu namni nu keessaa akkasa tokko ta'eeraa jedhee waaqayyo tarkaanfii fudhate. namni akka waaqayyoo ta'uun rakkoo maalii qabaa jedhu gaaffii jalqabaa irratti lammata irratti immoo. erga edeen keessaa ba'anii otoo ol deebi'anii nyaataniiru ta'e rakkoon isaanii maali? Gaaffii jedhu nu gaafatu barsiisaa darajjeen kitaabni qulqulluun maal jedha?
Baay'ee gaariidha. Iddoo baay'ee keessaa uumama keessatti jaalala waaqayyoo ilmaan namootaatiin mul'ise kan nuyi arginu uumama boqonnaa sadii fi sadii kudha shaniif uumama boqonnaa sadii lakkoo 22-23 irratti waaqayyoo ilmaan namaa baay'ee akka inni jaallate dhoksaa gurguddaadha kan inni qabu sagaleen kuni. Kiristoos du'uusaa. Kan dubbate sadii kudha shanii irratti siifnadhiitti gidduutti diinummaa nanuumaa ati koomee isaan hiddataa inni mataa kee hin buruksa jedhee caafamee akkuma jiru sana Kiristoos ilmaan namaatii fi diina kana gidduu seexana gidduu akka galeef du'a bara baraan waaqaa wajjin gargarafuun kan ture walitti deebisee akka fidu. Kiristoos diinaa diinummaa nuuf seexana gidduu jiru kana. Dhufee gargar baasuudhaan cubbuudhaaf ilmaan namootaa gargar baasuudhaaf waaqaaf nama walitti araarsuudhaaf isa uumame ilma waaqayyooti. Kanaaf jaalala ulaa isaatti argisiise. Kanaaf immoo qabatama waan kana isa achirratti dubbate sana qabatama sana argisiifamuuf jecha uumama boqonnaa sadii lakkoo 22 irratti akkuma gaafataan kun jedhe akkas kan jedhu argina. Dafaa gadi baasaa mukichattiis deebi'ee akka hin nyaanneef addaamnu keessaa akkasa tokko ta'eera'u. jedhe sababni isaa waaqayyoo addaamitti bara baraan adda ba'ee afuu waan hin barbaanneef jecha kana dubbate akka isaan dafanii gabbaasaniif jaalala waaqayyoo nuuf qabuu fi nu wajjin bara baraan akkan adda hin baane mul'isuudhaaf jecha hariifatanii akka isaan jannata eden keessaa baasanii fi ergamoota waaqayyoo hariifachiisee ture. Kanaaf jaalalaaf dhoksaa ilmaan namootaatiif waaqayyoo qabu dhoksaa jajjabaadha lukkifannoon kun kan inni baatu. Egaa gaaffii gaafataa kanaatti yommuu deebinu. Maal ta'a namni akka waaqayyoo yoo ta'e kan jedhudha. Namoonni asirratti yaada garaa garaadha kan isaan qabanii. Namoonni tokko tokko yaada macaafa qulqulluu irratti yommuu kennanii nu keessaa inni jedhu kun seexana keessaa akka ta'etti kan isaan dubbatan. Addaam akka waan seexana ta'etti lafa kaa'u. Garuu kan dubbataa jiru waaqayyo waan ta'eef nu keessaa yommuu jedhu dubbataan nu keessaa yommuu jedhu waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa afuura qulqulluu ta'aniiti kan isaan nama uuman waan ta'eef nu keessaa akkasa tokko ta'eera kan jedhu nu keessaa kan jettu kun waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa afuura qulqulluu ta'uusaa argina malee seexana ta'uusaa miti maaliif kan dubbachaa jiru seexana miti waan ta'eef waaqa abbaatu baasaa nu keessaa akkasa tokko ta'eera jedhee dubbataa jira afaansaa waan ta'eef. Namoonni baay'een ulaa kanatti dogoggora hubannaa illee qabaachuu akka hin qabne of sirreessuu akka qabaniin dubbadhe darbuu barbaada. Akkasumas dabalee waaqayyo namni barabaraan akka isatti adda bahee hin turreedhaaf jecha seexanni akka waaqayyoo taatu yoo mukichatti kuttanii nyaattan jedhee dubbatee waan tureef duras waaqa irratti seexanni akka waaqaan ta'a jedhee waan yaadeef cubbuu wal fakkaatu garaa luusfeer keessatti akkuma. Bixxilame sana yookaan akkuma uumame sana barabaraan cubbuu kanatti yoo afe addaamu waaqatti akka inni barabaraan adda bahee jiraatu waan mul'isuuf jecha akka keenya ta'uu barbaadeera. Akka keenya ta'uudhaaf immoo akka seexanaa ta'uudhaaf hawwii sana qabaachuusaa kan mul'isu waan ta'eedhaaf waaqayyoon barbaanne. Maal akka waaqayyoo ta'uun gadheedhaa kan jedhu irratti yommuu laallu akka waaqayyoo ta'uun gadhee miti garuu. Bakka waaqayyoo qabachuuf yaaduun immoo jal'inaaf isa inni hamaan sun jalqaba waaqa irratti ergamoota gidduutti rakkoo inni uume jin tokko waan ta'eef qajeelfamni kun immoo seexana biraa waan isaa kennameef akka abbaa taatu waan ittiin jedhee dura mukichatti yoo kuttanii nyaattan waan jedheef akka waaqayyoo isa jedhamu sana hawwii bakka waaqayyoo qabachuu yookaan immoo waaqayyoon mormuudhaaf. Yaaduu kan jedhu of keessaa qaba. Malee kun amala waaqayyoo qabaachuu, bifa waaqayyoo qabaachuu, amala waaqayyoo qabaatanii isa Galaatiyaa boqonnaa shan lakkoofsa 22 san waaqayyo kan inni fakkaatu sana. Amala inni fakkaatu sana fakkaachuu sun gadheedha jechuu miti. Namni waaqayyoon fakkaatu amaluma waaqni mul'isu amala ija hojii hafuuraa waan mul'isuu fi sun barbaachisaadha. Amala waaqayyoo qabaachuun garuu sanarraa addaadha kun. Sababa kanaa waaqayyo addaamiin dafaa baasaa jedhe. Maaliif dafaa jedhee? Akka addaam deebi'ee muka jannataa sanatti kutee akka hin nyaanne waan barbaade yoo kutee nyaate barabaraan waaqatti adda bahee akka seexanaa ta'ee jiraata ture addaam. Cubbamaa barabaraan hin duune jedhamee ta'a ture. Cubbamaa barabaraan waaqatti adda bahe jedhamee tura ture addaam. Waaqayyoon immoo addaam akka inni barabaraan cubbamaa ta'ee jiraatu waan hin barbaanneef kanaaf dursee qopheesse hoolaa sana isa siimnadhitti gidduutti diinummaa nan uuma? Ati koomee isaa hin iddita mataa kee inni immoo hin buruksa jedhee waa'ee kiristoos dhalachuu kiristoosiin kiristoos darbee ilmaan namaatiif akka duusanni dubbatan sun qabatamaa ta'uudhaaf jecha waaqayyo akka barabaraan addaame muka jannataa sanatti akka cubbamaa jiru sanatti kutee nyaate waaqayyootti barabaraan akka adda hin baane waan barbaadeef jecha dafaa dafaa dafaa jedhee hariitiidhaan jannata edin keessaa baase. Akka inni deebi'u waan barbaadeef waan baay'ee jaallateef haraarri waaqayyoo ilmaan namaati baay'ee gadi fagoo ta'uusaa mul'isa sagaleen kun malee addaam akka inni bifa waaqayyoo qabu amala waaqayyoo qabu sana mormuusaa miti gabaabamatti yeroo ibsinee lafa keenyu sa'aati fudheeraaf.
Waaqayyo sinaa eebbisu barsiisa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e namoonni akka wanta waaqayyo miidhaa isaan irratti geggeesse gadi ba'aa jechuu isaatiini. Waan isaan miidhe akka wanta inni miidhaa isaan irratti geggeesseetti kan hubatan namoonni baay'een jiru haa ta'u malee waaqayyo karaa gaaffii kanaa akka ifa baay'ee isaaniif kenne shakkii hin qabu. Barsiisaa Darajjee Xibabuutiinis galatoomii gaaffilee nama barsiisan akkasii gaafachuutti duubatti hin jedhinaa jechuun jaalladha.
Tole egaa barsiisa waaqayyo sinaa eebbisu mee giddumatti gaaffii dhaggeeffataa tokko kan godinee lubbaa booraarraa nu gaafate isa luba saamu'eel jaallataa wajjiniin xumurree gara keessanitti deebina fayyaa ta'a.
Dhaggeeffataa keenya kan ta'e Girmaa Haayiluu godina Iluu Abbaa Booraa irraa gaaffii nu gaafate qaba. Gaaffiin inni nu gaafate keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irra yaada jirudha. Dhiirri uffata dubartii dubartiinis uffata dhiiraa hin uffatiin kan jedhu barraa'ee jiraadha. Bara kana uffanni dhiiraa isa kamii uffanni dubartii immoo isa kamii akkamittiin adda baasuu dandeenyaadha. Yaadisaa dhiirris dubartiinis surreen uffatu akka jechuutti dhiyaata. Itti dabalee immoo gaaffiin inni gaafatu dhiirri uffata dubartii yookaan dubartiin immoo uffata dhiiraa yoo uffatan dhiibbaa maalii qaba? Gaaffii jedhu qaba.
Waaqayyoof galanna ta'uu jechuun barbaada sinaa eebbisu jechuun barbaada warra gaaffii gaafataniinis seera keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 5 dhuguma dhiirri uffata dhalaa dhalaanis uffata dhiiraa hin uffatiin kan jedhutu jira. Egaa bara Israa'el keessa ka kenname kun beekamaadha. Wayyaan dhiiraa isa kam yookaas wayyaan dhalaa isa kam waan jedhuufi har'aamee dhugaa bara keenyaatiin amma tokko ilaaluu yaalla. Waaqayyo yeroo uume nama dhiiraaf dhalaa godhe akka uume macaafa qulqulluu keenya irraa mul'ata. Dhiiraaf dhalaa godhe yeroo uume immoo bareedummaa adda addaatiin uume. Simboo adda addaatiin uume akkasumas dhaabbannaa adda addaatiin uume dhaabbannaa yeroo jennu haala qaama keenyaati. Qaama keenyaa jechuudha. Kan warra dhalaa addaa dhiirarraa yookaas immoo waan ittiin eenyummaa isaanii dhalaa ta'uu isaanii beekamu bakka jira. Akkasumas dhiirris waan ittiin dhiira fakkaatu jira jechuudhaan. Waaqayyoo bita galummaan kana gidduutti akka dhufu barbaanne siluma yeroo dhalaaf dhiira godhee uume fagootti hin beekaman jechuudha. Dhiirri isa kam akka ta'e dhalaanis akkam akka ta'e namni kanaaf bita galuun barbaachisaa miteedha. Keessaawuu waa'ee dhimma bara keenyaaf ka'e kun waa'ee dhimma dhalaaf dhiiraa waaqayyo adda baasee uume fuula isaaniirraa beekuu ni dandeenya fuulli dhalaaf fuulli dhiiraa yeroo baay'ee tokko miti maaliif bareedina addaa. Ittiin uume warra dhalaa kan dhalaa bareedina qabu kan dhalaa miidhagina qabu akkasumas kan dhalaa simboo qabu warri dhiiraas bareedina dhiiraa fi simboo dhiiraa akkasumas miidhagina kan dhiiraa qabu jarri kun adda addaa bita galuun hin jiru jechuudha. Eenyuudha inni kun dhalaa moo dhiiraa isheen kun dhiira moo dhalaa jedhame bita galummaan akka hin jirreef yookaan waliin dha'uun tokko akka hin jirreef waaqayyo silumaayyuu bifa keenyaa fi akkasuma dhaabbannaa keenya walumaa gala. Furdinaaf qallina mataa isaa illee adda baasee uume sababiin isaa isaan warri dhalaa wanne da'aniif deessu waan ta'aniif isaan qaama isaanii illee qaama dhiiraa yeroo baay'ee caala sababiin isaas mucaa waan ta'aniif jechuudha. Amma gara uffataa yeroo himnu tokkoffaa Qorontoos boqonnaa kudha tokko lakkoofsa kudha sadii amma kudha shaniitti yoo ilaalle waa'ee dhimma mataa rifeensa warra dhalaa fi rifeensa warra dhiiraa yeroo haasa'u. Kan warra dhalaa baay'ee dheerachuun akka ta'u yoo dheerates isaaniif miidhagina isaanii isaaniif ulfina isaanii akka ta'e rifeensa isaanii kanaanis immoo mataa isaanii guutummaa haguuggachuu akka qaban dubbata dhiirri garuu gabaabsachuu akka qabudha macaafa qulqulluu keenyarraa yeroo ilaallu har'a mee gara uffata dhiiraaf dhalaa utuu hin naqinii waaqayyo waan ittiin adda godhe qabaa jechuudha silumayyuu dhalaanni rifeensa isaaniin akka isaan dhiiratti adda ta'an dhiirris immoo rifeensa isaaniin. Dhalaatti akka adda ta'an yoo dhiirri mataa akka dhalaa godhate bitagalummaa ni jira. Bitagaluutu maama biyya lafaa keenyaa kanarratti jechuudhaan kanaaf waaqayyo kana hin barbaanne. Gara uffataas yoo dhumne uffatiin eenyummaa keenyaa wajjin hin deema yookaas safara keenyaan eenyummaa keenyaa wajjin hin deema uffati dhiiraa yookaan uffati dhalaa isa kam jennee beekuudhaaf yookaanis immoo murteessuudhaafi. Waa'ee dhimma uffata dhiiraa warri dhalaan uffatanii yookaas warri dhalaanii warri dhiiraa uffatanii har'a baay'ee waan nuun rakkisu natti fakkaataa hin jiru. Dhimmi kunis gaaffii baay'een nama gidduutti waan ka'u hin jiru. Sababiin isaa sababa gahaa waan baay'eetu jira. Warri dhiiraa uffata warra dhalaa uffachuudhaan har'a waan baay'ee nu rakkisaa jiru hin jiru. Kootii warra dhalaa yookaanis immoo surree warra dhalaa, qamisii warra dhalaa, jaakkeettii warra dhalaa, tiishartii warra dhalaa uffatanii warri dhiiraa wanta nu rakkisu hin qabu. Warra dhalaas yoo ta'e. Suufii warra dhiiraa akkasumas warra tiishartii warra dhiiraa shamuzii warra dhiiraa kan uffachuudhaan waan rakkinni baay'ee jiru hin fakkaatu warra. Wanti biyya lafaa irratti amma gaaffii ta'ee jiru waa'ee dhimma warri dhalaa surree uffatanii duwwaadha. Warri dhalaa surree uffachuun isaanii ammayyummaadhaan waan dhufe malee dura akkas hin turre namoonni durii surree uffataa hin turre bara keenya keessa iyyuu. Dhalaa surree uffachuun ammayyummaa wajjin dhufe malee warra dhalaadhaaf boca isaanii wajjin kan deemu akkasumas kan isaaniif simboolaatu qamisii ni fakkaata. Kunis eenyu mirgaa dhimmaa kan koodhaa yoo jedhame malee kun bita galu fida. Boca isaanii wajjinis yookaanis eenyummaa isaanii wajjinis kan deemu surree miti. Yoo surreen kan warra durbaatu kan warra dhalaatiif uumametu uffatame yoo jedhame. Kana gidduutti baay'ee adda baasuunii fi murteessuun kan mirga namaa yeroo jedhamu ni jira. Waaqayyo garuu waan adda addaa nu uumeef uffati keenya illee eenyummaa keenya akka mul'isu uffati keenya eenyummaa keenya wajjin akka deemu safara keenya wajjin akka deemu waaqayyo wanti inni baay'een har'aa biyya lafaa keenya irratti jibbee jiru qaami keenya inni bakkee kun dhiiraaf dhalaa gidduutti uumamaan harkisee waan jiruuf. Gibira maa'inne sodomummaan ejjinii fi akkasumas dhalaaf dhiira gidduutti waan jibbisiisaan irra godhamaa kan jiru kun sababii uffataa fi haala keenyarraa kan ka'edha. Har'aa biyya lafaa sadarkaa jibbisiisaatti kan isheen deemaa jirtu kun. Kanaaf iyyuu Waaqayyoo wantoolee nanna keenyarraa ka'ee uffata nanna keenyarraa ka'ee miidhagina qabu bareedummaa keenya wajjin deemu akkasumas simboo nuuf laatu qaama keenya eenyummaa keenya bakkeetti kan hin mul'ise foon keenya fuudhee bakkee kan hin keenye foon keenya namoonni bakkeedha akka hin ilaalle keessaayyuu immoo kan warra dhalaa foon isaanii namoonni bakkeetti akka hin ilaalle boca qaama isaanii namoonni bakkeetti akka hin ilaalleef kun jalqaba waaqayyoo akeekkachiisa adda addaan hin akeekkachiiseera macaafa qulqulluu keenya keessatti garuu waa inni surree waa inni qamisii waa inni jedhu hin jiru uffata dhalaaf dhiiraati walumaa gala walitti qabaadha. Har'aa rakkina hin qabnu yeroo jedhamu rakkinaa warri dhalaan uffata dhiiraa uffachuudhaan nu rakkisanii warri dhiiraas immoo uffata dhalaadhaan uffachuu nu rakkisa waan jiruuf gaaffii nama kamii warri uffachuu barbaadan dhaga'uu kan hin barbaanne surreedha warra dhiiraatu surree uffataa jira isaan immoo mirga keenya waan jedhanii jiraniif kun immoo boca isaanii yookaan qaama isaanii fuudhee walumaa gala bakkee waan ka'uuf hin qabaa yookaanis itti maxxana jechuudhaan yeroo itti maxxanu immoo warra dhiiraa irratti waan godhu waan baay'ee qaba jechuudhaan maaliif uumamaan harkisii dhalaaf dhiiraa. Gidduu waan jiruuf jechuudha kanaafuu qaami isaanii yookaas bocinanna isaanii bu'aannanna isaanii kun bakkeetti akka mul'anne dhiironni foon isaanii bakkeetti ba'e kana arganii miira ijaatiin akka isaan hin gubanneef jecha waaqayyo walumaa galee wanti hundumtuu iddoo isaa akka eeguuf ulfina isaanii akka eeggatanii waaqayyo kana godheera waaqayyo ayyaana isaaniif haa baay'isu.
Tole paaster waaqayyo sinaa eebbisuu dhaggeeffataa keenya girmaa haayiluutiinis guddaa galatoomii gaaffilee nama barsiisu jettee yaadduu gara fuulduraattis nu gaafachuurraa duubatti hin jedhiniin jedha.
Gaaffii dhaggeeffataa keenya girmaa haayiluu kan waa'ee uffataa asuma luba saamu'eel jaallataa wajjin asirratti xumurreerra mee barsiisa gara keessanittiin deebi'a.
Mee gara gaaffii kan biraatti yoon isin dabarseefi. Jabeessaa duulaa hararirraa gaaffii nu gaafate qaba. Jabeessaan maal jedhaa? Maatiyoos Boqonnaa 24 lakkoofsa 6 irratti guyyaa dhufa isaa akka hin beekne gooftaan yesus dubbatee ture jedha. Guyyaa dhufa isaatii kana dhuguma waaqa ta'e akkamittiin beekuu dadhabe gaaffii jedhu nu gaafata.
Ammas waaqayyoon guddaa gaarii goonee galateeffanna maatiyoos Boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti guyyaa dhufa isaa yommuu gaafataan kun kan jedhu kanarratti. Yesus yommuu bartoota isaatiifis ibse eenyullee guyyaa dhufaatii koo beekuu hin danda'u abbaa koo tokkicha maleedha. Yesus yommuu kana eenyu yommuu jecha kana dubbatu Yesus eenyu ture kan jedhutu hubachuu qabna. Yesus raawwatee waaqas ture namas ture garuu dubbata amma akka eenyullee beekuu hin danda'u kan jedhu kana yommuu dubbatu akka namaa ta'e dubbataa jira malee akka waaqaa ta'e miti kan inni dubbachaa jiru sababa kanaaf. Namni beekuu hin danda'u. Namni kam beekuu hin danda'u ilmi namaa beekuu hin danda'u jedhe. Ilmi namaa jechuun saayitii sanatti ilma namaati. Ilmi waaqaa beekuu hin danda'u hin jenne. Ilmi namaa jedhama yesuusis deebi'ee ilma namaa ilma waaqaa jedhee waama. Haala adda addaatiin maqaan isaa kan waamamu. Ilmi namaa yommuu jedhu akka namaatti yommuu haasa'u kana bakka namaa bu'ee yaada namaatiin beekamuu hin danda'u kan jedhudha malee Kiristoos guyyaa dhufaatii isaatiin beeku miti. Waan baay'ee isaayyuu dubbateera. Waaqayyoo abbaanis akkas jedhe firdii hundumaa harka ilma isaatiitti kennaa jedha. Yoom akka cufamu, yoom akka banamu, yoom akka hojii araarsuu xumuree waaqarraa kutaa iddoo qulqulluu qulqullootaatii akka ba'u beeka Kiristoos. Jecha kana yommuu dubbate garuu Yesuus raawwatee. Akka namaa ta'e waan dubbataa jiruu fi namni immoo guyyaa beekuu hin danda'u. Guyyaa dhufa gooftaa keenya yesus kiristoosiin beekuu hin danda'u. Garuu namumaaf atteetti beekuun akka danda'u immoo dubbateera. Akkuma harbuun kukkuqxee yommuu baala baastu daddaraaree mimmiidhagu bona dhufe jettani akkasuma mallattoo barichaatiin immoo dhufaatii kiristoos akka inni dhiyaate akka inni mul'isu ka'a. Kanaaf. Dhallumti namaayyuu mallattoo ta'anii fi taateewwan yeroo xumuraa kana ta'an keessumaa yeroo amma keessa jirru kana keessatti yeroo dhiirri dhiira fuudhe keessatti yommuu lolli baay'ee baay'ate keessatti yommuu cubbuun saayinsii ta'e kana keessatti dhufaatii kiristoos yeroo isaaf daqiiqaa isaaf guyyaa isaa wallaalla malee bara dhiyaachuu isaatii fi baay'ee balbala ga'uu isaa namumaaf illee wallaalamaa miti garuu ulaa kanatti kan inni dubbate guyyaa isaa eenyu beekuu hin danda'u sa'aatii isaa. Hojjennee guyyaa akkasii dhufaa qophaa'aa jennee namootatti dubbachuu akka hin dandeenye namnis kana gochuu akka hin dandeenye nama bakka bu'ee dubbate Kiristoos malee ilma waaqaa bakka bu'ee yommuu sana kan dubbate miti malee ilma waaqaatti kennamee jira firdiin hundumtu firdiin xumuraas firdiin balbala araaraa cufuus waan hundumtu waaqayyo abbaan harka ilma isaatiitti kan inni kennee jiru waan hundumaa ibsatu beeka kanaaf dubbate Kiristoos jechuun barbaada.
Waaqayyo si haa eebbisu barootumaa waggoota muraasa dura Isaarras deebii kana deebisaa jirtanii namni guyyaa akkasii dhufa Kiristoos jedhamee buufata reediyoo lallabaa tureera. Haa ta'u malee Kiristoos karaa kan biraallee karaa yaada kanaan guyyaa inni dhufu namni tilmaamuuf namootatti immoo akka hin dandeenye nu barsiiseera. Dhugumas immoo Waaqayyoo gaariitti waan nu barsiiseef haa galateeffamu. Dhaggeeffataa keenya jabeessaadhaanis gaaffilee nama barsiisan akkasii gaafachuurraa duubatti hin jedhini fayyaa ta'ii jechuun jaalladha. Gaaffii dhaggeeffataa kan biraatti yoon isin dabarse barataa Daani'eel Taamiraat lixa shawwaarraa. Naannoo xiqquriin cinniiti jechuudha. Waa'ee mul'ata boqonnaa torba lakkoofsa galii kaasee yaada jiru irratti gaaffii qaba. Otoo haasofnu barataa Daani'eel Taamiraat dhaggeeffataa keenya yeroo dheeraa ture. Otuma reediyoodhaan nu dhaggeeffatu yeroo dhiyeenya keessa kunoo maatii isaa wajjin gara waldaa keenyaatti dabalameera. Kana caalaa eebbifamii jechuun jaalladha Daani'eeliin. Kana caalaa hafuurri qulqulluun isaa barsiisuu jechuun jaalladha. Ammas gaaffii qaba. Gaaffiin inni gaafate. Mul'ataa boqonnaa torba lakkoofsa sagal irratti tuuta sonaan baay'ee nan argaa muka meexxii kan harkatti qabatan jedhetu dubbata kitaabni qulqulluuni. Tuuti sonaan baay'een muka meexxii harkatti qabatan kun maa inni waa'ee muka meexxii asitti ibsame mukuma meexxii isa sirrii isaa waa'ee isaa haasa'a moo yookiis hiikaa hafuuraa waan nu barsiisu qaba jedha barsiisa. Waa'ee muka meexxii hiikaa kan biraa qabamu ergaa mataa isaatii waan qabu qaba.
Baay'ee gaariidha. Galatoomii mul'ata boqonnaa torba lakkoofsa sagalirratti Yohaannis tuuta sonaan baay'ee ta'an lakkaa'amuu kan hin dandeenye afaan hundumaaf sanyii hundumaa qomoo hundumaa keessaa akka dhufan dubbata. Yaa gooftaa koo isaan kun eessaa dhufanii yommuu jedhamee gaafatame akkas kan jedhu deebise Gabireeliini. Isaan kun. Dhiiga hoolichaatiin uffata isaanii kan miiccatan lafattiis kan bitamanidha jedhee deebisee deebiseef keessuma lakkoofsa ittaanee jiru lakkoofsa kudhanii hanga kudha lamaarra kan jiru deebiidha. Maal jedha ittaanee kan jiru isaan kun eessaa dhufanii jennaan dhiiga hoolichaatiin dhiphina guddaa keessa darbanii warra dhufanidha. Dhiiga hoolichaatiin kan miiccatan moo'icha guddaadhaan immoo dhiphina guddaa keessa darbanii warra dhufanidha jedhee yommuu itti dubbatame. Yohaannis namoota kana qomoo sanyii afaan adda addaa keessaa bitamanii iji namaa bira ga'uu kan hin dandeenye lakkaa'amuu kan hin dandeenye akka cirracha galaanaa kan baay'atan akka uursaa galaanaa sagaleen isaanii kan ta'e kana yommuu argee waa lama qabataniiti kan isaan jiran tokko uffannaa adii uffataniiti kan isaan jiranii lammaffaa muka damee meexxii qabataniiti kan isaan jiran dur qabatanii jiru miti muka meexxii kana gooftaa yesuustu kenneef mallattoo moo'icha isaaniiti mallattoo. Dhiphina keessa turuu isaanii gabaabaa amatti yoon fakkeenyuma xinnoo dhaggeeffataa kanaaf kennuu barbaade meexxiin eessatti argamaa jedhee yoon dubbachuu barbaade meexxiin lafa onaa keessatti biqila gammoojjii keessatti biqila daree yookaan immoo iddoo adda addaa irratti meexxiin hin baay'atu. Namoonni kun iddoo dhiphinaa rakkina keessa turanii akka dhufan kun immoo mallattoo dhoksa moo'ichaa akka ta'e harka mirgaa isaaniitti kiristoos akka isaaniif kenne mallattoo moo'ichaa kanaa. Kan mul'isu damee meexxii qabataniiti kan isaan jiran. Dameen meexxii kun dhiphina keessa darbuu isaanii moo'icha bara dheeraa rakkina arguu isaanii sana keessaa immoo dhiiga kiristoosiin bitamanii rakkina keessa darbuu isaanii kan mul'isudha waa'een damee meexxii. Haa ta'u iyyuu malee garuu mul'anni boqonnaa torba lakkoofsa sagal mul'ata boqonnaa kudha shan wajjin wal qabateeti kan inni jiru. Mul'anni boqonnaa kudha shan lakkoofsa lamaa kaanee yommuu dubbisnus dhoksaa jabaadha waa'ee kanaa kan waa'ee warra dhiphatanii mallattoo bineensichaatuun fudhatin adda isaaniittis harka isaaniittis yeroo rakkisaa keessa kiristoosiin qabatanii darbanii moo'ichaan darbuu isaaniitiif ulaa kana duwwaatti miti waa'ee warra moo'anii kanaa kan inni dubbatu mul'ata boqonnaa kudha shan keessatti illee waa'ee warra moo'anii kanaan dubbata. Kanaaf tuuti sonaan baay'een kun moo'icha dhiphina isaan argan baroota keessatti. Haalota adda addaa keessatti amantii isaaniif jecha dhugaa iddootti eeguuf jecha lubbuu isaanii illee utuu hin mararsiifatin jireenya isaanii utuu hin mararsiifatin qabinaa isaanii utuu hin mararsiifatin haalaaf yeroon utuu isaanii hin daangessin yeroo moo'ichaan keessa darban kan mul'isu moo'icha jabaa namni dorgomee dorgomee edda fiigee xumuree booddee warqee fudhata warqee sanaaf maa'iraga kan namni kun moo'eera isa moo'eedha jedhamee akka adda ba'uuf jecha qabeenyaa. Warri kaan qaban waluma qixxee yoo qabaate illee mallattoon addaan tokko laatamaaf akka inni namni kun adda ta'uusaa mul'isuuf jecha kiristoos kan isaaniif kennu damee meexxii qabatanii kan isaan jiran harka waaqarraati kan isaanii kennamuudha malee ofii isaaniitii cabsatanii kan isaan baatan miti. Moo'aa ta'uu isaanii mul'isuudhaaf Israa'el immoo yoo moo'eedha kan inni lafa kanatti bitamuu danda'u qomoof sanyii hundumaa keessaa jechuun qomoo kudha lamaanuu keessaa kan dhufanidha. Namni kamiyyuu qomoo kanatti yoo makame malee fayyuu hin danda'u. Har'as Israa'el hafuuraa ta'e qomoo kanatti kiristoositti yoo amane qomoo kiristoositti amane ta'ee sanaan immoo dhiphina kana arge ta'ee amantii sana edda fudhate dhiphina kana arge ta'ee dhiphina sana keessa immoo kan darbe ta'uu isaatiif mul'isuudhaaf isa moo'e jedhamuudhaaf jecha. Inni moo immoo mallattoo addaa kana of harkaa qaba jechuudha. Mallattoon of harkaa qabu kunis uffannaa adii, damee meexxii akkasumas harka bitaa isaaniitti kan kennamu fiingee warqee malakataati kan isaan of harkatti qabatan. Kun immoo kan mo'ichaa kana warra kaan irraa adda godhudha. Damee meexxii kana eenyuyyuu hin baatu. Gaafa sana isaan kana duwwaadha kan baatu jechuudha.
Tole gaabarsiisa waaqayyoo isinaa eebbisuu jechuun jaalladhaa dhaggeeffattoonni keenyas har'a gaaffii nuti luba saamu'eel jaallataaf akkasuma isinii wajjin qabannee dhiyaannetti akka gammadan shakkii hin qabnu barsiisaa isiniinis waaqayyoo isinaa eebbisuu luba saamu'eeliinis waaqayyoo isinaa eebbisuu jechuun jaalladhaa torban dhufummoo egaa gaaffilee dhaggeeffattoota keenyaa kan biraa qabannee dhiyaachuuf waadaa seennaa har'aaf garuu sababa yeroo keenyaaf asuma irratti yommuu goolamnu. Bakkuma jirtan hundaatti ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu nagaan nuuf tura jechuun jaalladha turtii gaarii.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenne asumaan xumura sagantaa keenya irratti yaada qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaan saanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanii nuuf barreessaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaan saanduqa poostaa 455 finfinnee.
Love, see, love, see, love, see, love, see, love.